reggae dance now. Wow, now one reggae is everywhere.
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho ku badukurikira kuri interineti mwadusanga kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo com mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyo aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema i kigali mu rwanda hakomeje inama y'ibihugu by'umuryango wa commonwealth ugizwe n'ibihugu bikoresha icyongereza urubyiruko ruturuka mu bihugu mirongo itanu na bine ruri mu bitabiriye iyo nama dore ko mirongo itandatu ku ijana by'abagize commonwealth ari urubyiruko ruri munsi y'imyaka mirongo itatu mu ihuriro ry'inama y'urubyiruko rwa commonwealth yabaye muri iki cyumweru urwo rubyiruko rwakanguriwe gutanga umusanzu warwo mu kubaka ibihugu baturukamo bya co- na commonwealth muri rusange abaganirije uru rubyiruko bageragezaga kubereka amahirwe kugira ngo bayakoreshe mu gutanga umusanzu wabo mu kubaka ejo hazaza habo ndetse n'ah'igihugu bimwe mu bibazo uru rubyiruko rwagaragaje ni ukubura amahirwe yo kugera kuri serivisi z'imari zatuma bashobora kwiteza imbere no gutangiza imishinga yabagirira akamaro asa nk'usubiza icyo kibazo mu nama y'ihuriro ry'abacuruzi nayo ibera i kigali umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame yavuze ko hagomba gutekerezwa icyakorwa ku bufatanye n'abakiri bato kuruta ibyo bakorerwa yavuze ko icyo urubyiruko rukeneye ari ugushorwamo imari atari ukubongerera imbaraga ikiganiro muri isanga cya none kiribanda ku ruhare rw'urubyiruko mu iterambere abatumirwa bacu uyu munsi bari mu bi- bari mu bitabiriye ihuriro ry'inama y'urubyiruko rwa commonwealth yasoje ina- yasojwe kuri uyu wa kan- wa gatatu kuri telefoni kuva i kigali mu rwanda turi kumwe na depite jean claude bari mu yabo uyu akaba ahagarariye urubyiruko mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa afurika y'uburasirazuba depite jean claude bari mu yabo ikaze mu kiganiro muri isanga depite bari mu yabo uranyuva
muvandi murakoze cyane eh, edi rwema kudutumira no kutwakira muri kino kiganiro nishimiye kuza kuganira n'abatwumva urakoze cyane Ah, murakoze cyane Ura- urakoze cyane turi kumwe kandi na rwiyemezamirimo uyu ni sakina usengimana watangije ikigo cya afri foods limited iki ni ikigo cyohereza imbuto n'imboga mu mahanga madama usengimana ikaze cyane mu kiganiro muri isanga nawe
Eh, murakoze cyane
urakoze cyane ndabumva murakoze U- Mm.
urakoze cyane Ah, reka duhere kuri depite jean claude bari mu yabo nk'uko nari mbivuze ah, u rwanda rurimo rurakira inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa commonwealth muri iyi nama habaye n'inama y'ihuriro ry'urubyiruko ruri- ruturutse mu bihugu bitandukanye bigize umuryango wa commonwealth Ah, mbere na mbere gerageza utubwire ibyo wakuye muri iyi nama ni nk'ibiki iyi nama ib- ibyo mwibanzaho cyane byari ibiki
Na- murakoze cyane ubundi ni inama yenda ihuriro ry'urubyiruko mba ari ibyo nibandaho Eh, yari ifite insanganyamatsiko igira iti eh, ishishikariza urubyiruko gufata amahirwe no gufata umwanya kugira ngo bat- bagasigasire cyangwa se bagategura ejo hazaza Eh, mu cyongereza aribyo navuga ko yari ifite insanganyamatsiko ivuga ngo take charge of our fu- taking charge of our future Ubwo rero ah, mu byaganiriweho byinshi ni uburyo ah, nk'urubyiruko twabasha gukorana n'abandi n'urundi rubyiruko ruturutse mu bihugu bitandukanye kugira ngo tubashe kubyaza amahirwe ari muri commonwealth commonwealth nk'umuryango uhuza ibihugu birenga miro- ibihugu mirongo itanu na bine Eh, muri ibyo bihugu hakaba harimo ibihugu n'ubundi bifite ubukungu buteye imbere n'ibindi bihugu bikizamuka ubwo rero byabaye nko ah, nk'ihuriro ryiza rituma urubyiruko rubasha kuganira rukungurana ibitekerezo ndetse hakabaho ndetse no gu- gusangira amakuru eh, ndetse no kunoza uburyo ah, urubyiruko rwazajya rurushaho gu- gu- gu- gu- gu- gukorana mu- mu gihe kizaza rero mu byaganiriweho nk'uko warubimbagije byinshi twibandaga cyane ku bijyanye na n'ishoramari ariko n'ubundi nabyo rikozwe neza hagamijwe n'ubundi kwirinda no ku no guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ikirere Ah, muri rusange n'ibyo twaganiriyeho yenda turaza kubizamo muri detaye yenda ni muza kwicara ku ikiganiro kiraza kuba kigenda urakoze cyane turaza kubigarukaho tugaruke no kuri ayo mahirwe ndetse n'ibyo urubyiruko ah, ubwabwo bagiye baganira ndetse n'ibishobora ku- n'ibyo mwakuye muri iyi nama ariko nk'uko nari mbivuze turi kumwe kandi na rwiyemezamirimo sakina usengimana watangije ikigo Afrifoods Limited cyohereza imbuto n'imboga mu mahanga madamu usengimana agerageza mbere na mbere Ah, utubwire kuri iki kigo cyawe ah, wagitangije ryari gikora gite ibyo oh, wohereza mu mahanga n'ibintu ki
murakoze cyane eh, ikigo cyatangiye mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda ubu twohereza imbuto n'imboga mu mahanga harimo urusenda harimo avoka harimo imiteja ndetse n'amatunda So, ibyo rero tukabyohereza i buraya ndetse no mu bihugu by'abarabu dukorana n'abahinzi bagera kuri magana atanu ndetse n'amakoperative nka atanu mu gihugu hose So, ni ukuvuga rero twabitangiye ari ukunyine ni ukubyohereza hanze twagiye tubona amasoko n'amahirwe yo kugira ngo tugere no ku isoko mpuzamahanga turebe ibyo bakeneye noneho tukagaruka mu rwanda tukabifata noneho tugatangira kubyohereza Ah, hanyuma kuri wowe ah, tubwire watumiwe mu rwego ruhe ese watumiwe kugira ngo ah, usangize abandi cyangwa se urundi rubyiruko ruturutse hirya no hino ku isi ibyo ukora Ah, gerageza utubwire u- uburyo watumiwemo ni- n'icyo wa- wakoze muri iyo nama
So, muri iyo nama rero twatumiwe na minisiteri y'urubyiruko ndetse n'abandi bafatanyabikorwa kubera ko nk'ibihugu mirongo itanu na bimwe byose biri muri commonwealth haba harimo urubyiruko rukora imishinga itandukanye so muri urwo rwego rero no kugira ngo tunahurire hamwe tumenye se ibyo bakora ni ibiki habayeho ibintu by'amarushanwa mu kintu bise kigali startup festival noneho barangije rero haba- habaho kwa- kohereza ama application noneho hapurayinze abantu bagera muri magana ane bose mu bihugu bigiye bitandukanye so rero twaje mu ba mbere batoranyije cumi na babiri cumi na babiri harimo n'abandi bo mu bindi bihugu bitandukanye turagenda habaho n'ibintu bya bootcamp batwigisha uburyo se bizinesi zacu zikora gute ni gute twana biperezanta kuvuga ngo ni ukujya imbere y'abajaji warangiza ukabavugisha ukababwira ati ibi nibyo nkora kugira ngo barebe ko umushinga wawe umeze gute ibyo byose rero twara- ni- nirwo rwego twagiyemo ikindi kintu nakongeraho ni uko dukora egisipoti nk'uko twabivuze noneho muri kategori ya egisipoti twabashije gutsinda bakazaba ba- bazaduha igihembo cya- baduhaye igihembo cya miliyoni icumi Hmm, iz- izo ni iz'abanyarwanda cyangwa ni iz'amadolari
ni iz'amadolari Ni- ni miliyoni icumi z'amanyarwanda Eh, Ni eh, byi- ni byiza cyane kandi turabakeje kuba Eh.
mwaratsindiye icyo gihembo Ah, depite bari mu yabo iyi nama ya commonwealth ah, ibaye nyuma yo gusubikwa inshuro ebyiri ah, kandi ikaba ibaye mu gihe isi yari imaze igihe yibasiwe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda Ah, ibyo ari byo byose urubyiruko narwo ruri mu, mu, mu bazahajwe ah, n'ingaruka za covid cumi n'icyenda ingaruka za covid cumi n'icyenda hari izo mwaganiriyeho ese urubyiruko rwaba rwarakozweho n'izi ngaruka cyane cyane cy'indwara
Ah, ah, murakoze Ah, mu biganiro byagiye bikorwa hari ama- ibyakorwaga byatangwaga mu buryo rusange ariko hakabamo na- n'ibiganiro byagendaga bitanga mu matsinda mu biganiro byo mu matsinda hari abavugaga n'ubundi ku ah, ku ngaruka zatewe na na korona eh, ndetse bakaganira mbega ingaruka byagize ku bucuruzi Eh, ingaruka rero zibanje byagize ku bucuruzi usanga akenshi ah, zishingiye y'uko runo urubyiruko ruba rukora za bizinesi ntoya ntoya rukora ubucuruzi buciriritse urubyiruko akenshi nta bushobozi ah, nta gishoro kimwe baba bafite kandi usanga iyi ko- iyi covid yaragize ah, ingaruka nyinshi cyane kuri bizinesi zi- zikizamuka ubwo rero byumvikana n'ubundi ko urubyiruko arirwo rwahazahariye cyane ugereranyije na- na business n'abandi basanzwe bafite bizinesi zigiye ari nini rero mu byaganiriweho nk'urubyiruko n'ubundi twagiye tureba ko iki cyorezo ntabwo ari cyo cyonyine eh, kibaye hashobora no kuza n'ibindi mu gihe kizaza ariko iriya platform ya y'urubyiruko ya commonwealth nayo yabaye nka nk'urubuga rwiza kugira ngo urubyiruko rusangire ubunararibonye Eh, nk'uko natangiye mbivuga mu- commonwealth igizwe n'ibihugu bi- biteye imbere mu bukungu n'ibindi bikizamuka ubwo rero n'urubyiruko n'ubundi rwitabiriye ni uguturuka muri ibyo bihugu byombi ibyo byiciro byombi eh, bafite ubunararibonye butandukanye yabaye rero amahirwe yo kugira ngo basangire um, basangire ubwo bunararibonye ese ni gute na- ni ukureba ni- ni iyihe mikorere yahinduka kugira ngo ubucuruzi burusheho gutera imbere n'urubyiruko rubashe um, gutera imbere bizinesi zabo zibashe gutera imbere Urako- ikindi navuga ni uko um, uh, muri ririya huriro habayeho gutoranya n'ubundi um, hanahembwa uh, imishinga cumi n'ibiri yabaye iya mbere mu byiciro mu byiciro bine ubwo buri cyiciro cyahembwemo batoranyijemo imishinga itatu itatu imishinga ifite udushya kandi imishinga ubona ko ishobora kuzana impinduka ibyo rero nabyo bitanga iki- icyitegererezo ndetse eh, bikanamotiva urundi rubyiruko kugira ngo narwo rubashe gukora cyane kandi baranavuga ngo eh, ushaka kugenda kugera kugenda wihuta kugenda wenyine ariko iyo ushaka kugera kure ufatanya n'abandi ubwo rero ah, habayemo amahirwe kugira ngo abafite imishinga itandukanye babashe kubona abandi bandi b'urubyiruko bashobora gukorana nabo baturutse mu bindi bihugu Eh, kandi hanarebwa uburyo iyo mishinga y'urubyiruko nayo yabasha kugenerwa ya- ya- ya- yatanga umusaruro by'igihe kirambye murakoze urakoze cyane wari ugarutse kuri icyo kijyanye ah, n'ayo marushanwa y'imishinga ifite udushya umwe mu batsindiye ah, ah, ibyo bihembo ni bwana patrick ruhumuriza uyu akaba ayobora ikigo gihugura cyitwa tenzi Ah, bwana patrick ruhumuriza ikaze mu kiganiro muri isanga wirwe neza
Mwiriwe neza murakoze cyane yego Ah, depite bari mu yabo yarakomoje kuri iryo rushanwa ryabaye cyane cyane ryo guhemba imishinga yitwaye neza imishinga ah, ifite udushya iri- eh, igomba kuzanira sosiyete wowe umushinga wawe u- ukora iki
Eh, umushinga wanjye ni umushinga ugamije kugabanya ubushomeri cyangwa icyo twita unemployment ku bana bagisoza amashuri Eh, ikaba yitwa one oze training center icyo tugamije ni ukugabanya ubushomeri mu rubyiruko twatangiye turi kwigisha urubyiruko uburyo bakora ikawa ikawa y'u rwanda uburyo bayikora bakayitunganya neza turanateganya kuzagura umushinga tukagisha n'abandi bantu benshi Tu- mu rwego rwo kugira ngo tugabanye ubushomeri mu rubyiruko twagize amahirwe yo kuyateninga yo kwitabira igikorwa cya cogamu cyane cyane muri youth forum ni byinshi twigiyemo twigiyemo ibi- byinshi bitandukanye aho twahuye n'aba- n'abantu benshi batandukanye ku ruhande rwanjye icyo byanyigishije ni uko icyo numva ko kidashoboka abandi bakaba barakigezeho ntacyo bandusha nanjye nabishobora
urakoze Murakoze cyane.
urakoze cyane patrick ruhumuriza guma kuri telefoni Ah, sakina mukanya depite yari avuze ko muri iyo nama ah, yatumiwemo ah, abatumirwa benshi barimo abakomoka mu bihugu by'ibihangange umuntu yavuga nk'urugero ubwongereza canada za australia n'ahandi Ah, avuga ko hari byinshi cyangwa se ubunararibonye ah, abandi baturuka mu bindi bihugu wenda bigikennye cyangwa se bikiri mu nzira y'amajyambere bigiye kuri abo bagenzi babo Ah, nari nabajije n'ikibazo kijyanye n'ingaruka za covid cumi n'icyenda wowe nka rwiyemezamirimo ah, icya mbere hari icyo eh, ingaruka za covid cumi n'icyenda zagize ku bucuruzi bwawe hanyuma icya kabiri nk'ikintu cy'ingenzi wumva ah, wakuye mu bunararibonye bw'urwo rubyiruko bagenzi bawe baturutse mu bihugu byateye imbere wasangiza abakunzi b'ijwi ry'amerika n'inkubuge
Eh, mu- murakoze ikintu yenda naheraho ibijyanye na kovide kovide ndacyekereza buri muntu wese yamugezeho kandi yenda nahera ku byo dukora kubera ko twohereza imbuto n'imboga mu mahanga rero hakifuza twagiye duhura n'ibibazo cyane ibintu bijyanye na logisitike ni ukuvuga ngo wenda ahantu ahantu bituruka n'aho bijya ugasanga yenda ibi- ikibuga cy'indege bagifunze ni ibintu umuntu atigeraga yibaza ko mu buzima bizigera bibaho ibyo byose numva byaratuvunaga ikindi wenda cyagiye kibaho ni ukuvuga ngo abakiriya ahantu bahafunze abantu ntabwo bari kubasha kujya mu masoko icyo gihe rero usanga n'ibyo bo- batumiza bigabanuka So, yenda ni izo- zimwe mu- mu mbogamizi twagiye duhuramo nyinshi n'ubukungu bwaragiye burahungabana ku nzego zose so no mu buhinzi rero naho byagezemo ikindi rero nagarukaho ku byo twigiye ku rundi rubyiruko rugenzi rwacu yenda icyo naheraho ni uko nabo hari urugendo baba bakiri kugenda kuko urubyiruko usanga akenshi duhuje ibibazo eh, ariko nanone abari mu bihugu byateye imbere hari andi mahirwe baba bafite twebwe natwe tuba tugiye gushaka kugira ngo tugereho ariko wenda kimwe muri ibyo ngibyo ni uko usanga baba bafite amahuriro menshi atandukanye abafasha kugira ngo babashe gutera imbere ari nabyo nifuza ko natwe urubyiruko rwo muri afurika tugenda twihuriza hamwe ikindi kintu nanishimira nk'uko nk'aya marushanwa nanjye nari ndimo kimwe na patrick ubwo twahuye n'urundi rubyiruko ruturutse ahantu hatandukanye tukareba imbogamizi bari guhura nazo ukavuga ati izi na- natwe duhura nazo ibyo yenda ibibazo babashije gukemura ukumva ko natwe ejo n'ejo bundi hari ahantu twahuriza hamwe yaba ari muri east africa niho twahera ndetse tukagenda tunagura So, ikintu rero nabonye gikomeye cyane ni ubwo bumwe usanga bakorera ahantu hamwe bafatanyije bitavuze ko bari no muri sekita zimwe ariko kuba byonyine ari urubyiruko bakishyira hamwe kandi ijwi ryabo rikaba ryakumvikana cyane rero nabyo nashishikariza natwe urubyiruko rwa afurika ko twashyiramo imbaraga Ah, Depite Jean Claude bari mu yabo ikiganiro tugerageze tukigarure gatoya mu rugo aho ngaho mu Rwanda Ah, nk'umuntu uhagarariye urubyiruko ah, mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ibyo ari byo byose ah, bimwe mu bibazo urubyiruko rw'Abanyarwanda bahura nabyo urabizi nk'umuntu ubahagarariye iby'ingenzi wavuga ah, wasaba ko wakwifuza ko ah, byahita bibonerwa umuti vuba na bwangu ni nk'ibihe kugira ngo dukomeze ikiganiro
Um, muri make wenda mvuze urubyiruko kuko wenda ndeba n'urwo mu rwanda uko tubayeho nkanareba n'urwo mu karere kubera ko eh, kuba ndi umudepite mu nteko nshingamategeko y'ibihugu by'umuryango wa- wa burasirazuba wa afurika burasirazuba mbona urubyiruko rwo mu rwanda byibura rwarahawe umwanya uhagije kugira ngo rubashe um, ku- gukoresha imbaraga rufite mu kwiteza imbere ndetse no guteza imbere igihugu ariko n'ubundi hari igihe hari bimwe bita- nabyo bitaragerwaho ijana ku ijana ariko n'ubundi igihugu kigerageza igihe icyo ari cyo cyose gushyiramo imbaraga kugira ngo barusheho kumva urubyiruko Ah, nk'urugero icyo nampereza ku byagezweho mbere y'uko eh, nza kuvuga ku ku bikiri imbogamizi ibyagezweho natangaho urugero ni uko urubyiruko ubu ngubu ah, rwo mu rwanda rubarizwa mu nzego zose zifata ibyemezo abaramutu wenda nko mu ah, mu- mu nama za- njyanama za- z'uturere imirenge imidugudu ah, ndetse n'umujyi wa kigali urubyiruko ruba ruhagarariwe ruhaga- urubyiruko ruhagararirwa mu nteko hari urwego rwihariye rushinzwe urubyiruko hari n'izindi nzego zitandukanye zishinzwe urubyiruko hari n'imishinga myinshi yagiye ishyirwaho igamije gufasha urubyiruko mbega uru- urubyiruko igihugu cy'u rwanda cyaruhaye umwanya wo kugira ngo babumve nabo bagaragaze ibitekerezo byabo ndetse eh, bazane nimba ari n'udushya n'ibyo bashaka ko bihinduka byose mbega duhabwa umwanya nk'urubyiruko bakatwumva Ah, kandi ikindi um, gusa icyo ngicyo ni ikirwana gisa nkaho gitandukanye n'uko mu bindi bihugu bihagaze rero nongeye gutanga urundi rugero rutoya ni uko kuba naratoye mu rwanda mpagarariye urubyiruko mu nteko y'umuryango w'ibihugu bya afurika y'uburasirazuba ah, ntabwo ari uko ariko ari itegeko rya east african community ribiga- ribigena mu mwihariko w'u rwanda usanga mu bindi bihugu habamo n'urubyiruko ruzamo mu nteko ni uko ruba rwahanganye n'abandi ah, n'abandi bakuru mu buryo bu- mu buryo ah, bu- rusange nta mwihariko uhabwa urubyiruko rero ku bikiri nka nk'imbogamizi nagarukaho ni uko urubyiruko fa- haracyari urubyiruko n'ubundi rwinshi rukiri mu bushomeri imibare mfite hano Wow.
igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe uwo mubare wazamutse cyane ukagera ku kigero cya hafi mirongo itatu ku ijana mu rubyiruko Eh, ngira ngo bibiri na makumyabiri na rimwe ho byarushijeho kubera ko na na- na- na korona nayo yabi- eh, ya- yateje ikindi kibazo gikomeye hari urubyiruko rwari rwaratangiye kwihangira imirimo rukora bizinesi ziciriritse ariko kubera korona nk'uko natangiye mbivuga yagiye igira ingaruka cyane cyane kuri bizinesi zikizamuka urubyiruko rero rubura akazi kubera iyo mpamvu ariko iki cyo twavuga nacyo kuri cyakozwe u rwanda rugerageza gukora ni uko bashyizeho n'ubundi ikigega kigamije gufasha bizinesi zagizweho ingaruka na- na- na covid n'urubyiruko rero narwo rwagiye rugira ayo mahirwe yo kuge- yo kugera kuri amafaranga ari muri icyo kigega bakabasha kuzahura bizinesi zabo ariko icyo kibazo cy'ubushomeri hakabamo na none urubyiruko um, rurangiza ariko rukaba enda bataramenya neza n'aho um, n'ibigo bindi bishobora kuba bibafasha mbega mbona ko ubukangurambaga kuri serivisi zihari zigamije gufasha urubyiruko ah, bukwiye kongerwa kandi ngira ngo ku bufatanye n'inzego zitandukanye birakorwa ariko ni ugu- kwigisha ni uguhozaho no gufasha urubyiruko n'ibibazo by'urubyiruko ku buryo buhoraho ndetse haguma hazaho um, n'udushya dutandukanye urakoze urakoze cyane cyane icyo navuga rero ki- icyo navuga ni icyo cya mbere gikomereye urubyiruko ni ikibazo cy'ubushomeri Mm.
ariko urubyiruko n'ubundi rukomeza gufatwa mu buryo bwo kugira ngo aba- urubyiruko rufite eh, imishinga mishya rufite udushya dutandukanye bakabasha kwegerwa banafashwa kugira ngo babashe gushyira mu bikorwa imishinga yabo bityo ba- bihangire akazi banagaha- banagahe n'abandi n'abandi bagenzi babo urakoze cyane mu kanya ndaza gusaba sakina ndetse na patrick bagire icyo bavuga kuri icyo kibazo kijyanye n'ubushomeri n'uburyo ah, cyakemuka ariko kuri telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi ry'amerika reka dufate habimana fabrice wiriwe neza
rero uri hehe
ndi hano i kigali mu karere ka gasabo mu rwanda ikibazo cyawe
Eh, mbanje kubashimira umwanya mamaye wo kugira icyo navuga kuri icyo bibazo muri kugaragaza Mm.
ariko mu rwanda turacyafite urugendo rurerure nicyo nshaka kubwira uwo mudepite uhagarariye urubyiruko Mm.
kuko impamvu ngaragaza ko mu rwanda tugifite urugendo rurerure uyu munsi wa none urubyiruko nirwo ruri mu kibazo cy'ubushomeri Mm.
kuko abantu bararangiza ugasanga abenshi barangiza ni urubyiruko Mm.
ugasanga ikibazo ku isoko wagerayo ugasanga imirimo ibonye abisi abafite ubushobozi uwitwa ngo ni wa mukene ntabashe kujya gupiganwa ntabone ka kazi kandi yitwa ngo yarapiganwe Ubu- ubushobozi mu buhe buryo ah, habimana Mm, turavuga wenda nko kuba upfu- upfu- wenda nk'urubyiruko avuga ati yewe nkomoka mu muryango utishoboye Mm.
noneho ugasanga wa wundi uturuka mu muryango w'abi- w'ishobe cyangwa se w'abakire cyangwa se wakwitwa ngo aturuka muri wa muryango n'ubundi usanzwe ufite akazi muri leta akaba ariwo ubona akazi Mm. bashaka kuvuga ko haba harimo ikintu kijyanye n'ikimenyane ugasanga ko wa wundi pardon urashaka kuvuga ko habamo ikimenyane se
yego ikimenyane cyo kirahari kandi ntabwo twatinya kubigaragaza Mm.
kubera ko birigaragaza benshi n'iyo urebye hirya no hino mu mihanda usanga urubyiruko guhera kuri iyo myaka mirongo itatu mwagaragaje cyangwa se no kumanura hasi barangiza amashuri Mm.
ugasanga umuntu yize nk'aho muri muri mu buhinde cyangwa se muri za uganda n'ahandi mu bindi bihugu by'iburane no muri afurika Mm.
afite n'ubushobozi bwo kuba yakora ako kazi ariko kubera ko aturuka mu muryango utishoboye ugasanga akazi kabonye wa mwana wa meya wa minisitiri Mm.
cyangwa
urakoze cyane Ura- urakoze cyane yego kandi haracyari ikindi kintu cyitwa ubusumbane mu mikorere
urashaka kuvuga Mu iki gihe umuntu agi- mu gihe umuntu agihanga imirimo urategura nk'umushinga ngo uyu ukajya kuwereka bds Mm,
ugasanga bds ifashe wa mushinga wawe mm, noneho aho kugira ngo bawemeze ba- noneho bakawugira ngo bawemeze nawe ugasanga barawugurishije bawahaye undi muntu mm, kandi nawe ufite ubushake bwo gukora ikindi haracyari ikibazo cy'uko mu rwanda hari ikibazo cy'uko umuntu yiga umushinga waba udafite umuntu muziranye ibi bintu ntibibashe gutuma wa mushinga ujya imbere Urako- ukaba hari ikibazo cy'uko udafite n'ubushobozi bwo kuba wakora wa mushinga ariko waraguteguye ufite umushinga wo mu mutwe kandi wawushyira ku isoko ukabyazwa umusaruro mm, ariko ugasanga hari abantu bamwe bari ku- bari gutega amatwi ariko wowe wagerayo ugasanga umushinga ntiwahawe ntiwahawe agaciro Urakoze.
nambaza uwo musenateri depite mu mwihangane gato ntabwo agenda ntambaza uwo musenateri ese ni iki ari- ni iki ari guteganya gukoreramo ubuvugizi ku rubyiruko kugira ngo icyo kibazo kive mu nzira urakoze cyane ikindi nkaba ni- nkaba nibaza ni hano mu gihugu haracyarimo harimo n'abafite ubushobozi Mm.
ariko kubera ko badafite aho bakorera ugasanga ni ikibazo ibyo byose ni ibintu bakabaye biga muri iyo nama ndetse no kureka urubyiruko rukireka rukavuga ibitekerezo byabyo byateza imbere urubyiruko Urako- murakoze murakarama urakoze cyane habimana fabrice atubajije ibibazo byinshi bitandukanye ariko eh, reka duhere kuri depite bari mu yabo magambo magufi cyane uvuge ku kibazo kijyanye eh, n'amahirwe ku kazi aho avuga ko akazi kabona abishoboye abatishoboye eh, ntibagire amahirwe yo ku- yo kubona akazi hanyuma ibindi bibazo ndaza gusaba patrick na sakina bakunganire depite bari mu yabo
Ya, murakoze cyane Em, hari ikibazo cyajyaga gikunda kubaho cy'uko urubyiruko ba- bajyaga rukunda kuzana ikibazo cy'uko ngo basabwa egisperiyanse badafite icyo gihe leta yarabyumvise bakibambiye muri imwe mu nama twajyaga dukunda kugira za mikise perezidenti aho twahuraga na nyakubahwa perezida wa repubulika urubyiruko ruturutse mu gihugu cyose Ah, icyo kibazo cyaje gu- ku- kuvanwaho aho ah, bavuze ko imyanya yo ku rwego rw'aba officers eh, abantu bagomba kuyijyamo badasabwe experience nyuma n'ubundi mu kugira ngo harusheho kubaho transparency cyangwa se gukorera mu mucyo n'uburyo bwo kwaka akazi no gutanga akazi bigakorwa hakoreshejwe eh, biku- bigakorwa online nibyo ubwo nabivuga mu kinyarwanda mbese hari eh, sisitemu yashyizweho aho umuntu ashobora kuzuzamo ibisabwa byose agatanga ibipimo bikenewe noneho bakanamuserekitinga iyo yujuje ibisabwa online n'ikizamini kigakorwa online Ubu rero icyo kimenyane cya- yagaragaje ngo kiri mu itanga ry'akazi cyo ntabwo nankizi aho yaba yenda afite nk'ingero yazitanga yenda ndaza kumuha nimero zanjye kugira ngo abe yazampamagara amenyeshe icyo kibazo kugira ngo kibe cyakurikirana ndumva ari cyo gisubizo natanga urakoze cyane reka tujye kuri uh, sakina sakina uh, fabrice yari avuze ku bijyanye n'imishinga n'uburyo yigwa akavuga ko usanga uh, rumwe mu rubyiruko rwo hasi rutanga imishinga hanyuma iyo mishinga yajya kwemezwa ugasanga uh, ntibafashwe ahubwo hafashwe abandi I- icyo kibazo wowe nka rwiyemezamirimo wigeze uhura nacyo igihe wateguraga umushinga wawe cyangwa se hari icyo wari wumva mu ban- mu rundi rubyiruko rugenzi rwawe
so njyewe ntabwo nigeze mpura n'icyo kibazo ariko yenda nta n'ubwo nahakana ko gishobora kuba kidahari ariko icyo navuga ni uko nk'iyi mishinga yenda itanzwe muri ibyo bigo hari ifatwa ubwo yenda idafatwa yenda isubiza- ibyo bigo ndumva ari byo yenda bishobora gusubiza neza ariko njyewe mu by'ukuri ntabwo nigeze mpura n'icyo kibazo
hanyuma se nk'inama wagira ah, umusore nk'uyu uvuga ko afite imishinga ariko ugasanga iyo ayitanze ntacyo igeraho ni gute yakwitegura neza kugira ngo atange umushinga wuzuye ube wafatwa hanyuma ah, n'iyo mari yifuza kugira ngo yunganire umushinga we abe yawibona
Yeah, so ikintu yenda na- namugira w'inama hari ibintu by'amabanga yenda ya bizinesi uburyo wayikoramo hari ukuntu ushobora gusangiza abantu umushinga wawe utababwiye ibintu byose n'urugero wenda icyo navuga wenda intellectual property yenda ari ibintu bijyanye a- a- a- aba ari byo icyo navuga wenda n'umwimerere w'umushinga akaba atawusangiza abantu hari n'ibindi bintu bajya bakora mbere y'uko utangiza umuntu umushinga ukabanza ukamusinyisha nk'impapuro yenda za ndiye zo kuvuga ati umushinga wanjye nuramuka utawukoze uramutse uwukoze kandi tutawukoranye hazaba hari impamvu zo kuba nagukurikirana yenda ikintu ntagarukaho hano ni ukuvuga ngo urubyiruko dukwiriye kwihugura cyane tukareba uburyo natwe turinda imishinga yacu kandi nicyo natinye hari igihe ujya ubwira umuntu ngo ngiye gushaka nk'umuroya umuroya yenda n'abo bantu babunganira abandi mu mategeko kugira ngo anakugire inama ariko nta abantu benshi batekereza ko ush- ujya gushaka umuro- umwunganizi mu mategeko ari uko wagize ikibazo ariko ukwiriye no kujya no kumureba ukamugisha inama kugira ngo umenye uburyo wenda warinda ibyo bintu byawe kugira ngo uwo mushinga wawe niwe wakorwa so rero ikintu nabashyiraho inama ni uko yawutegura yarangiza agashaka n'abandi bantu bashobora kumugira inama kugira ngo ayo mabanga ya bizinesi akaba atayatanga cyangwa se no mu gihe yemeye kugira ngo ayatange hakaba hari impapuro basinyanye ndumva ariko aricyo kintu navuga wenda gikomeye urakoze cyane patrick ruhumuriza ah, kuri icyo kibazo cy'imishinga ah, uri mu bantu batanze umushinga ndetse muri commonwealth uka- uka- ukanawuhemberwa Ah, fabrice avuga ko ah, kugira ngo utsindire uwo mushinga ni uko ugomba kuba ufite- kuba ufite umuntu runaka ugushyigikiye ah, watuma ugira icyo ugeraho ndetse anagaruka no ku kibazo ah, gikomeye avuga ko kijyanye no kubura aho ah, urubyiruko rukorera cyangwa se rutangirira ibyo bikorwa byabo mu gihe bataragira bataragira aho bagera Ah, wamugiriye inama cyangwa se wavuga iki ku byo avuze
murakoze cyane uko mbyumva ntabwo nemeranywa nawe ko kuko iyo mishinga bajya kwitanga bose baba bafite ababafashe akaboko cyangwa aba- abo baziranye kugira ngo babaheshe ibyo bihembo kuko natwe twihereyeho ntawari utuzi nta n'uwadufashe akaboko kandi twabigezeho igihe kirageze kugira ngo urubyiruko rw'u rwanda muri rusange duhindure ibitekerezo tugomba kumva ko hatari umubyeyi wawe cyangwa mwene wanyu cyangwa umushuti wawe ugufashe akaboko utabasha gutambuka nawe wagerageza ugatera intambwe ugatambuka inama namugira ya mbere ni ukwitinyuka ubundi akareba umushinga we koko uwo mushinga ari gutanga ni umushinga cyangwa ni igitekerezo hari icyo twita umushinga ariko bitabyara inyungu ni nayo mpamvu rimwe na rimwe usanga tujya guhatanira ibyo bihembo ntibaduhitemo kuko imishinga yacu ntabwo ari myiza akeneye kwicara ku ruhande rwiwe agatekereza ku mushinga we akabaza bagenzi be agakora n'ubu- n'ubushakashatsi akamenya niba ibyo bintu agiye kuvuga koko bizabyara inyungu Iki- indi nama nagira nagira uru- uru- urubyiruko muri rusange igihe kirageze kugira ngo twumve ko twi- natwe twigire ko kurebera kuri leta gusa leta ntabwo yatumenyera ibintu byose iradukunda ntabwo yatumenyera ibintu byose niyo wowe ufite umubyeyi wawe ntabwo yakumenyera ibyo kurya akumenyera n'aho kuryama nazo nabyo no kugushakira umugore n'umugore amugaburiye igihe kirageze kugira ngo twitekerezeho dutekereze ejo hacu heza kuko ababyeyi bacu barakuze ejo n'ejo bundi ushobora ko tuzaba mufite ngo akugaburire kandi ugomba kubaho igihe kirageze kugira ngo duhaguruke dushyire mu bikorwa tunashakishe tunige kandi ibitekerezo dufite byo kumva ko hari ikimenyane mu gutanga akazi cyangwa mu kimenyane mu gu- mu gushaka icyo gukora kitakiriho nta muntu uzakubuza gukora nushaka gukora uzahaguruke ucuruze inyanya nizikuboreraho umenye ko zakubereyeho ariko wabikoze ntabwo uzicarazwa ngo "Umu- umushinga wanjye narawutanze wo gucuruza inyanya zirunguka warawutanze ariko ntiwawukoze haguruka ushyire mu bikorwa tureke gutekerereza mu rugo gusa ushyire urakoze mu bikorwa urakoze patrick ruhumuriza reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya amerika twagira yezu marcel wiriwe neza
biriwe neza edi uri hehe
Eh, mperereye i kigali mu rwanda hano mu karere ka gasabo kibagabaga ikibazo cyawe Eh, nda- ndashaka kubaza ikibazo uwo mudepite uhagararira urubyiruko mu nteko ya afurika y'uburasirazuba ndetse n'abo ba rwiyemezamirimo b'urubyiruko Hmm.
iyo muri mu manama eh, tubona ko tuzi neza ko igihugu cyubakwa n'imisoro ariko urubyiruko ruri gutangira bizinesi ubu mu rwanda imisoro iri hejuru cyane rwose ku buryo bugoye kuko nanjye nari nakoze umushinga w'ubucuruzi ariko eh, nza kugira wenda imbogamizi na covid yahise iteramo ariko nabonaga hari ibintu bitangiye kutagenda neza ku bijyanye n'imisoro urabona kugira ngo mu rwanda ukore ugomba kujya muri tini namba kino namba rero waba uri gukora waba utari gukora yigumya kukubarira ntabwo ibyo kuvuga ngo nturi gukora bo ntibabirebaho ku buryo rimwe na rimwe uza kwisanga uri kwishyura amande tini namba ku bada- ku ba- ku bandi badukurikiye batari abanyarwanda ni nomero eh, y'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro yawe bwite n'amahoro Eh, ni ukuvuga ngo ni nimero wishyuriraho umusoro n'amahoro u- wowe usabwa amakore n'amatagisi mu kirundi ngaho komeza
Eh, none nk'umudepite uhagarariye urubyiruko muri afurika y'uburasirazuba mu nteko ya afurika y'uburasirazuba iyo muganira ku buryo mwazamura urubyiruko kuko ejo numvise muri commonwealth bose n'abantu bose bagarutse ku guha urubyiruko amahirwe ni ubuhe butumwa ni ubuhe buvugizi umukuru w'urubyiruko mu bijyanye n'abari gutangira imishinga mishyashya ku bijyanye n'imisoro kuko niba ntangije bizinesi wenda ya miliyoni imwe nkajya muri tini namba ejo bundi nkaza kugira utu urabona iyo utangira bizinesi hari ubwo bitagenda hari ubwo uhindura bitewe n'impamvu noneho ugasanga ubaye uhagaze nk'ukwezi mu gihe ukiri gushaka ibindi waba ugiyemo cyangwa se mu gihe hari ibyakugonze cya gihe tini namba ikomeza kubara nta byo kuvuga ngo ntiwakoraga Nk'umu- ni ubuhe buvugizi mukorera urubyiruko kugira ngo eh, igihe batangiye bizinesi ari urubyiruko eh, rwanda reveni ishyiremo imiyaga ku rubyiruko hanyuma icya kabiri Yego.
umusore umbanzirije iki- icyo ndakibaza abo basore ba rwiyemezamirimo umusore umbanzirije yavuze ku bijyanye ni- no gutangira imishinga ndetse n'itangwa ry'akazi iyo uri urubyiruko urangije amashuri ukaba ufite bizinesi washoye umushinga wakabaye uha nanone urubyiruko akazi kugira ngo bimere nk'aho mushyigikiranye eh, muzamurane ariko uza gusanga mu muri bizinesi cya kimenyane uriya muhungu ubanjirije yavuze ufite bizinesi hano dufite i musanze i musanze mu majyaruguru hari umuntu ukora eh, atunganya ve mu mabetarave n'utundi duporoduwi duke- duke yongeramo ariko kubera ko atavuka i musanze abakozi bose bavu- baturuka aho avuka ibyo ugasanga rwa rubyiruko umushinga uje gukorera iwanyu ntunabanje guteza imbere abaho uri gukorera ahubwo niba ndi mariseri ngiye kubanza gushaka abantu bavuka i musanze nibwo ndi gukorera i gatsibo gerageza usoze ariko Mm.
Eh, cya kintu cy'ikimenyane yagarutseho niba mushoye imishinga muri urubyiruko mu bakozi mukoresha magana atatu magana ane urubyiruko ni kangahe ku ijana mwebwe ubwanyu ntabwo muheza bagenzi banyu nk'urubyiruko murakoze n'ibyo bibazo bibiri na rimwe ndagushimiye twagira yezu marcel reka duhere kuri depite bari mu yabo kuri icyo kibazo kijyanye n'imisoro
murakoze ntabwo nsobanukiwe cyane n'ibijyanye n'imisoro ariko hari ama- hari ubumenyi bu- bukeya mfiteho ubundi umuntu wese ugiye gutangira bizinesi yandikisha muri ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ari cyo rdb bakamuha bakandikisha eh, kampani yiwe bakamuha n'iyi nimero y'umusoreshwa ariyo bita tin namba kuba ufite tin namba ntabwo bivuze ko uratangira usora imisoro yose iki- eh, itangwa mu gihugu hari imisoro utanga nk'imisoro y'ipatante eh, itangwa nayo batangira gutangagira nyuma- nyuma y'imyaka ibiri ariko hakabamo n'indi misoro ah, nka iyo bita ngo value added tax ubwo ni imisoro ku Ku ku nyungu.
nyongeragaciro hakabamo n'imisoro ah, ku ku nyungu iyo misoro akenshi i- itangwa n'abantu bafite EBM EBM ni kariya kamashini k'imisoro aho ku gihe cyose umuntu agomba gutanga ah, fagitire yemewe na rwanda reveni ariko iyo fag- iyo EBM nayo ihabwa abantu bashingiye kuri ku gishoro ufite uko kingana hari limite ntazi ah, ntahita mvuga umubare runaka ariko hari limite cyangwa hari ikigereranyo bashingiraho iyo utagejeje kuri icyo gishoro ntabwo utanga iyo misoro nta n'ubwo uhabwa iyo EPM bivuze ngo hari ikigero ugomba kuba uriho kugira ngo utangire kubwi- ku- gusora imisoro yose eh, rwanda reveni igena bivuze ngo umuntu wo- urubyiruko rugitangira rufite n'igishoro gitoya hari imisoro badatanga Ah, tubuze rero ngo urubyiruko rwose waba ushoye igishoro kinini waba ushoye ufite igishoro gitoya ngo ngo ukurirweho imisoro hari namo- hari ibindi nabyo bishobora hari ibindi risike ishobora kuzamo ah, n'uburiganya bushobora kuzamo rimwe na rimwe bita- byagoranwa cyane no kugira ngo umuntu abi- a- abigenzure kuko ushobora gusanga hari bamwe bashobora kwandikisha bizinesi zabo nini bakazandikisha ku bantu bakiri mu myaka y'urubyiruko bayandikisha ku bintu bakiri mu myaka y'urubyiruko bagakweta imisoro bityo igihugu kikahahombera
rero mu rwego rwo kwirinda ibyo umuntu wese niyo mpamvu leta yashyizeho yuko umuntu ufite igishoro ku kigero runaka hari imisoro agomba gutanga n'ufite igishoro gitoya hakabamo imisoro atanga n'iyo adatanga
urakoze cyane ariko urubyiruko nabyo ruba rukwiye nabwo kubisobanukirwa ah, kuko hari igihe abantu bagendera nabo mu kigare ugasanga bavuga ngo dukurirweho imisoro dukurirweho imisoro ariko batanasobanukiwe ubundi imisoro itangwa ni iyihe itangwa gihe ki Mm. ngira ngo icyo wenda yageragezaga bakamitinya bakamwe bakamitinya bagatanga- bagatinya gutangira bizinesi Mm.
bitewe n'uko batanasobanukiwe n'uburenganzira bwabo umuntu ufite bizinesi Na- mu magambo make mu magambo make wenda sinzi niba ari ari cyo yashatse kuvuga ariko ah, ah, nko muri ibi bihugu hari ikintu kijya cyitwa grace period ukaba watangira business ariko bakavuga ngo mu gihe cy'imyaka runaka ntabwo tuzaba tugusoresha ah, kugeza umaze gushinga ah, eh, umuzi eh, i- icyo kintu nk'icyo mu Rwanda hari icyo mujya mutekerezaho wenda ku rubyiruko mukaba mwavuga ko ah, musabe Rwanda Revenue Authority cyangwa se na leta y'u Rwanda ko um- umusore w- cyangwa se inkumi ba- ugiye gutangiza business nibura abone nk'imyaka ibiri mbere y'uko ah, iyo misoro itangira eh, ku mwaka
Um, ngira ngo iyo gahunda ni igitekerezo cyiza nabwo cyazaganirwaho umuntu akareba baka- inzego zibishinzwe zikareba niba ah, kiri fizibo mu rwanda kuko ushobora gusanga nabwo ah, ibigenderwaho kugira ngo ah, iyo gahunda ikorwe ndetse ah, n'uburyo wenda bigenzurwa muri ibyo bihugu biteye imbere nka amerika aho muri ushobora gusanga wenda mu rwanda byagorana ariko ah, ni igitekerezo cyiza ah, ngira ngo inzego zitandukanye ubwo nanjye ndakinyutinga ahantu kugira ngo ah, tu- nzakigeze ku nzego zitandukanye kugira ngo ibe yareba niba cya- cyatanga umusaruro no mu rwanda U- urakoze Murakoze.
cyane urakoze cyane sakina ah, uri rwiyemezamirimo ah, iki kibazo mu magambo make cyane kuri iki kibazo cy'imisoro wowe hari icyo wahuye nacyo hari eh, u- ah, ah, hari- hari- hari- hari- hari imbogamizi ah, imisoro igira ku- kuri bizinesi zawe
So, imbogamizi iyo umuntu wese igitangira cyane cyane urubyiruko usanga ari ikibazo cy'amakuru kandi amakuru aba ahari ahubwo wenda natwe urubyiruko ugasanga ntabwo twagiye kuyashaka so rero mbona ubundi umusoro utigeze ukora ntabwo bagusaba umusoro ntabwo bagusaba ibintu utinjiza umusoro uwusora kuko hari ikintu winjiza rero abantu benshi ntabwo baba babisobanukiwe kandi haba hariho n'ibintu bya incentive zigiye zitandukanye bitewe n'ibyo ukora nk'ubu ngubu mu buhinzi ntabwo umuntu winjiza miliyoni cumi n'ebyiri bamusoresha sinzi niba urubyiruko ruri mu buhinzi rubizi So, ibyo rero ni ibintu biba bikwiriye ko urubyiruko natwe dushaka amakuru tukarebaho kugira ngo tujye twumva abantu bavuga ngo imisoro iri hejuru iri hejuru ariko ntubashe no kujya kureba se muri segiteri yanjye bimeze gute niba ndi muri ayisiti niba ndi mu buhinzi cyangwa se no gukora ibindi ikindi kintu navuga yenda ngira ngo nanamenyeshe n'urubyiruko rushobora kuba rutabizi mu minsi yashize twagiranye inama urubyiruko muri rusange byari byateguwe na psf ndetse na ko- na na rwanda reveni aho twaganiriye na komiseri tugaragaza natwe ibibazo bigiye bitandukanye cya kibazo nyine cy'amakuru natwe urubyiruko tutajya gushaka twumva bagenzi bacu tuka- tukemera ibyo bavuze kandi mu by'ukuri twari dukwiriye kugenda tukajya kwibariza noneho hagaragaramo ikibazo cy'i- cy'ibirarane kuko urubyiruko akenshi ufungura bizinesi ntiwibuke no kumenyekanisha imisoro icyo kibazo rero nicyo kitugonga cyane iyo tutamenyekanisha imisoro hazaho ibihano so rero yenda ikintu cyiza gi- gikomeye cyanavuyemo ngira ngo nshimire na guverinoma yacu ni uko ubu ngubu urubyiruko rwa- rwatangiye bizinesi guhera mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu kugera ku bihumbi bibiri na cumi n'icyenda rutigeze nyine rwahuye n'ibihano kuko yenda amakuru make batari bazi ba- bashobora kubikurirwaho So bakaba barashyizeho linki uyu munsi ushobora kugenda muri psf cyangwa ukagenda muri rwanda reveni bakakubwira kuko ubu ngubu bagiye kuzafasha abo bantu bafunguye i- icyo gihe bizinesi bakiri mu mashuri batazi aho biva n'aho bijya kugira ngo nyine ba- noneho babafashe ariko uyu munsi icyo twese twifuza niba ugiye gutangira bizinesi udafite ubumenyi mu bintu bijyanye n'icungamutungo ukwiriye gushaka umuntu wanabigufasha kuko haba hari n'abunganizi niyo utaba ufite uburyo ubushobozi bwo kuba wagira umukozi uhoraho ushobora no gushaka abunganizi bakajya baku u- u- ukajya umenyekanisha umu- umusoro ku itariki cumi n'eshanu hari n'igihe biba bidakenewe ko ari ku itariki cumi n'eshanu ukaba wabakoreye ku itariki nyine buri nyuma y'amezi atatu biba bitewe na bizinesi ukora so rero nyenda muri make icyo navuga ni uko urubyiruko rukwiriye gushaka amakuru ibintu bijyanye n'umusoro kugira ngo nuza koko umenye ikikugonga nk'uko yuko tuba tugize n'amahuriro kandi urubyiruko rukagira aho rubarizwa niba uri muri cyemba yanga antapurenuwazi niba haje ayo mahirwe yo kuba mwahura na komiseri nawe ukaba uhari ariko niba nta hantu na hamwe uri kubarizwa kiba ari ikibazo kugira ngo n'ayo makuru akugereho Urakoze.
ariko nanone nkasaba ko n'urubyiruko rwajya no kuyashaka bakajya kuri rwanda reveni imiryango ifunguye bakabaza hari n'udutabo dutandukanye bajya bifashisha kugira ngo biyibutse uko bakwiriye kuzuza ibintu bijyanye n'imisoro ariko mu by'ukuri babikoze neza ntabwo bigoye kuko natwe turakora rero niba nanjye nkora nkaba maze imyaka itatu nkora n'undi muntu yaza agakora kandi hari n'abandi batubanjirije bagikora so rero nta kintu gikomeye kirimo ahubwo igikomeye ni ukumenya uko ubimenyekanisha Urako- urakoze cyane sakina usengimana watangije ikigo afri foods limited cyohereza imbuto n'imboga mu mahanga patrick ruhumuriza mu magambo make cyane ah, ku kibazo kijyanye n'uko namwe ba rwiyemezamirimo rimwe na rimwe iyo mutangije iyo mishinga aho kugira ngo muteze imbere urubyiruko aho iyo mishinga yatangiriye muzana bene wanyu mukaba ari bo muha akazi aho kugira ngo muteze imbere urubyiruko rw'aho mukorera mu magambo make cyane
uko mbyumva ndakeka akamwita amakuru ya kera kuko aho bisigaye ni bake abanyarwanda twarasobanutse twamenye icyo gufasha bagenzi bacu bisobanuye ntabwo navuga ko ibyo bitubaho ko bitabaho ko we- wenda we yarabibonye bibaho koko ku- iwabo birahari ariko muri ino minsi twarasobanukiwe leta yacu yaratwigishije iyo ubonye icyo gukora bigerageza no gufasha mugenzi wawe nanjye muri bizinesi yanjye ngerageza guhereza urubyiruko rugenzi rwanjye rurangije amashuri yisumbuye kubahereza akazi bakikura mu bukene nk'uko nanjye nikuye mu bukene mwakoze urakoze patrick kuri telefoni dufite clovis wiriwe neza
neza uri hehe
iherereye mu karere ka bugesera ikibazo cyawe
Ya, ikibazo ngiye ntera nari mfite Ya, nyine nizera ko wenda nk'urubyiruko twese nyine twa- twa- twagerageza nyine kwibeshya wenda gukora tuka- tukabasha nyine kumenya amakuru y'aho nyine ibyo umuntu ya- yajya mu buryo bwa bizinesi afite impamvu nye azi- azi imisoro Ya, ku buryo nyine nkatwe nk'urubyiruko nyine twabasha gusobanukirwa neza cyane
urakoze cyane clovis icyo ngicyo cyari igitekerezo Ah, depite Jean- jean claude bari mu yabo Ah, bimwe mu bintu mwaganiriyeho muri iyo nama y'urubyiruko rwo muri commonwealth ni ukugerageza gushakisha amahirwe ah, ku rubyiruko kugera kuri serivisi z'imari zatuma bashobora kwiteza imbere no gutangiza imishinga yabagirira akamaro icyo ni ikibazo kenshi iyo uvuganye n'urubyiruko barakubwira ngo ibitekerezo turabifite ariko habuze igishoro nkamwe muhagarariye urubyiruko ubuvugizi mukorera urubyiruko kugira ngo bagere kuri izo serivisi z'imari bugeze hehe mukora iki
Ah, murakoze burya ikintu cya mbere kigora ah, ni ukutamenya amakuru n'aho ukura amakuru ndetse n'inzego zishobora kuba zagufasha mu kibazo ufite Eh, nko mu rwanda hashyizweho cya kigo bavugaga bdf nubwo cyanenzwe ko ngo hari ibi- ah, kigira ibijyanye n'ikimenyane imikorere itari myiza ariko ikigo cya bdf cyashyizweho kugira ngo none gifashe urubyiruko n'abagore ah, mu kugera kuri serivisi z'imari Uh, hari haba harimo serivisi zitandukanye ukora umushinga ukagaragaza posantaje runaka nawe uzatanga ubundi bakagufasha eh, kuba wa- baguhuza na banki ishobora kugutera inkunga mu kubera ko wenda bafite bakakubera nk'ingwate Ah, ariko harimo n'abandi bafite bizinesi zitandukanye ndibuka mu nama ah, twigeze kugira aho urubyiruko rwagaragaje uko cyane cyane urubyiruko rukora ibijyanye nk'ibyo sakina akora ah, bijyanye n'ubuhinzi aho usanga ibigo by'imari bi- byizera imishinga ifitanye isano n'ubuhinzi ugasanga kugira ngo babone imari ikenewe cyangwa se babone ikigo kibishingira bigoye ariko ni ubwo ibyo biba kenshi ku bantu barimo bakora ibijyanye n'ubuhinzi cyane cyane abashora imari mu buhinzi ba- bagemurira amasoko yo hanze ariko ngira ngo mu minsi yashize nibwo perezida yatanzeho umwanzuro w'uko iki kibazo nacyo gikurikiranwa kigakemuka ku buryo umuntu wese w'urubyiruko cyangwa se n'undi uwo ari we wese ufite ushaka banki yamufasha ko mu gihe aganye inzego za leta agaragaje umushinga we mwiza kugira ngo ibindi bajye bamufasha hakiri kare hatabayemo n'ubukerera rero mu rwanda mu rwanda ho navuga ko baragerageza ariko imbogamizi zirimo n'ubundi imbogamizi nubwo zitabura zigenda zikemuka igihe cyose uko zigaragajwe rero mu rubyiruko twahuye ruturutse mu bihugu bitandukanye byo muri commonwealth kugira ngo nk'uko byanagarutsweho no mu ijambo perezida yatanze ubwo yari muri ino bizinesi foramu yavuze ko ubundi nk'uko commonwealth igivuga bivuga ngo twakabaye nk'uko duhuje ururimi twakabaye n'umutungo nawo ndetse n'ubutunzi dufite muri commonwealth nawo usangirwa muri ubwo buryo kugira ngo usangirwe ni nk'uko nuko n'ibyo bigo by'imari biri muri commonwealth bitandukanye nabyo byari uburyo byongereza imbaraga kugira ngo ubashe gufasha inzego zitandukanye rero n'urubyiruko rwakabaye ruhabwa umwanya kugira ngo mu buryo bwagutse no mu gufatanya n'ibindi bihugu bya commonwealth urubyiruko rubashe kugera ku mari ariko kugira ngo ni urugamba ruri inzira igikomeza ibihugu bikomeza gushyiramo imbaraga ariko ibyo navuze nko ku ruhande rw'u rwanda turagerageza ibibazo bibonetsemo bagakomeza kugerageza kubikemura murakoze urakoze cyane reka dufate nsabimana daniel wiriwe neza
mwiriwe neza bwana edi rwema uri hehe
narereye nyamasheke ruharambuga mu burengerazuba bw'u rwanda ikibazo cyawe mu magambo make cyane
sorry ikibazo cyawe mu magambo make cyane
sawa murakoze cyane Hmm.
ngewe ndagira nshimire rwose eh, akanama kagize umuryango wa common health kuko rwose kita ku rubyiruko urubyiruko nibo ba- mu rwanda dukunda kuvuga ngo nirwo rwanda rw'ejo so ni isi y'ejo urubyiruko rero utarufashe neza isi y'ejo yagira ikibazo isi y'ejo yewe ntiyagira n'ejo heza nk'uko tubivuga So, ngewe mu by'ukuri ndashima abagize uru ruhare mu gutegura ibintu ibintu ni ibintu byiza rwose edi iyo uri kureba muri kigali ukabona urubyiruko ukareba hirya no hino ukareba ukuntu ari rwo rufata iya mbere mu guteza imbere igihugu ubona ko ari ibintu byiza kuba barutekerezaho bakaruha umwanya bakaru- bakaruha umwanya rukisanzura ndetse no mu bikorwa by'iterambere muri burema So, ndagira nshimwe commonwealth coga muri rusange ndetse na leta y'u rwanda idahwema kwita ku rubyiruko twebwe nk'abanyarwanda urubyiruko baduhaye amahirwe ashoboka rwose ni ibintu ubona by'agaciro kandi ubona ko bizagira umusaruro ejo n'ejo bundi ukabona ko ari ibintu bikomeza gufasha igihugu mu gutera imbere murakoze cyane bwana edi rwema urakoze cyane icyo cyari igitekerezo cya nsabimana daniel uri mu burengerazuba bw'u rwanda Ah, madama sakina usengimana mu kanya turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro ariko twari tuvuze ah, ku bijyanye n'amahirwe yo gu- yo- yo kugera kuri serivisi z'imari Ah, depite atwibukije ibyo umukuru w'igihugu cy'u rwanda yavuze yavuga ko ah, ubwo ibihugu biri muri commonwealth n'ayo mahirwe yose bakwiye kuyasangira Ah, hari uburyo urubyiruko rwo mu rwanda rushobora ah, kuba rwakongera ah, ayo mahirwe yo kugera ku mari birenze u rwanda
amahirwe kugira ngo wenda dukomeze tuyongere icyo navuga ni uko dukwiriye gu- gukomeza gushyira imbaraga zacu hamwe nk'urubyiruko tukavuga ibibazo dufite kuko biba bihari noneho hakaba hashakirwa igisubizo so muri make rero ndumva ari ibintu byo gushakisha uburyo dushyira imbaraga hamwe kugira ngo n'aya mabanki tuyavugishe cyane cyane wenda navuga ku bintu by'ubuhinzi bakaba basobanukirwa nibaza gukora ibintu bijyanye na evaluation y'ubuhinzi bakaba batabona ko ari ibintu bifite risike nyinshi ahubwo bakumva ko ari ibintu nabyo byakorwa bikazamu- bikazamura ubukungu ndetse bigatanga n'inyungu
urakoze cyane patrick ruhumuriza kuri ibyo nanone bijyanye n'ayo mahirwe ah, kuri wowe ah, utangiza iyi bizinesi yawe byarakoroheye
Eh, muri rusange ntabwo byari byoroshye ariko nk'uko twakomeje tubigarukaho burya icya mbere ni amakuru impamvu bitanyoroheye ni uko amakuru nari mfite make aho naje kubonera amakuru naje gutinyuka nkahaguruka nkajya gushaka amakuru nkamenya ukuntu banki reveni ikora nkamenya ukuntu buri kimwe cyose gikora nkamenya ukuntu amabanki akora naje kwiteza imbere ni nacyo nashishikariza urubyiruko ubu ngubu tuve mu matelefone twirirwamo tujye mu mateleviziyo twirirwamo turebe twiyiteho twikunde kuko ejo hari ejo hazaza ni ahacu nta dara w'undi muntu ni ahawe tujye mu matelefoni tujye kubaza se ni hehe ni hehe ni iyihe sekiteri yafasha bitewe n'icyo ashaka gukora tumenye amakuru amakuru niyo ya mbere muri byose mwakoze urakoze cyane patrick ruhumuriza reka dufate umukunzi w'ijwi ry'amerika wa nyuma jarong wiriwe
mwiriwe neza redi uri he
ndamukiriza n'abatumire barakumva
mbwira ko umurongo nako igihe cyatakaje nako ko twasoje none buriya inyungu y'urubyiruko izaba igihe cyangwa se wenda nk'iki bagenera urwo rubyiruko kugira ngo baruhe ubujyanama bushobora kuba bwabafasha nabo kwiteza imbere ko tubona muri iki gihe bigoranye bitewe no mu makaritsiye uko tubona uko bimeze
urakoze jaronga inyungu z'urubyiruko ashaka kuvuga sinzi icyo ashatse kuvuga ariko depite bari mu yabo niba wumvishije icyo jaronga abaza ndibaza ko wenda abaza inyungu z'urubyiruko mu nama nk'iyi ya commonwealth zaba ari izihe
inyungu z'urubyiruko ndagira ngo nsubire mu ijambo ryavuzwe na na minisitiri w'urubyiruko n'umuco honorable rosemary mbabazi ndetse bikaza no kugarukwaho na na right honorable secretary general wa wa commonwealth yavuze ko urubyiruko rukwiye guhabwa umwanya mu ifatwa ry'ibyemezo aho aho kugira ngo rukajya kuri hayi tebo kugira ngo rube menu rube ari rwo ruganirwaho mu kuba ari rwo ruba rwariyoze ngo menu ni ukuba ari rwo rwaribwa ahubwo rukajya mu myanya ifata ibyemezo ndetse rukagira n'uruhare mu byemezo bihafatirwa aho navuga ko rero umwihariko w'urubyiruko muri zino nama za commonwealth kugira ngo mu nama ya ihuriro ry'urubyiruko ni naho hagaragajwe komite nshyashya executive committee y'urubyiruko rwa commonwealth zimwe mu nshingano z'urwo z'iyo komite ni ukugira ngo n'ubundi bakomeze gukora ubuvugizi ku bibazo byugarije urubyiruko mu bihugu byose bya commonwealth aho buri regions zose ziba zihagarariwe harimo abahagarariye afurika abahagarariye ibihugu byo muri carayibe abahagarariye regions zitandukanye z'ibihugu bigize commonwealth rero inyungu igihe cyose muri izi nama nk'izi ngizi no muri commonwealth zitabwa n'inyungu z'urubyiruko zitabwaho kandi no mu byagiye bigarukaho bigarukwaho n'ubundi mu biganiro bitandukanye no mu zindi foramu cyane cyane nka bizinesi foramu bagiye bagaruka cyane ku rubyiruko ku rubyiruko rufite ubushobozi ahubwo icyo icyo rukwiye guhabwa ari umwanya umwanya kugira ngo rugaragaze icyo rushoboye kugira ngo nibyo nyakubahwa perezida wa repubulika nawe yakomeje kugarukaho mu ijambo yagejeje ku bitabiriye bizinesi foramu
depite jean claude bari muyabo umudepite uhagarariye urubyiruko mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa afurika y'uburasirazuba ni kuri ibyo bitekerezo byawe wari utanze tugiye gusorezaho ikiganiro cyacu nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire
murakoze cyane rwema kuba mwadutumiye kandi nkanashimira n'abandi batumirwa twari turi kumwe muri iki kiganiro n'abandi bose babikurikiye n'abatanze ibitekerezo bitandukanye n'ibibazo bitandukanye by'iki kiganiro murakoze urakoze sakina usengimana watangije ikigo africa foods limited cyohereza imbuto n'imboga mu mahanga nawe nagira ngo ngushimire kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire
murakoze cyane kudutumira ndetse n'abandi batumira ndabashimiye n'abadukurikirana murakoze cyane urakoze nawe patrick ruhumuriza umuyobozi mukuru w'ikigo wani ozi nawe nagira ngo ngushimire kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire
murakoze cyane ngira n'abatumirwa bose urubyiruko ko isaha igeze kugira ngo natwe twikunde urakoze cyane patrick rumuhumuriza nshimire namwe inshuti bakunzi mwari mukurikiye ijwi ry'amerika nshimire enjeniyeri patrick wamfashije mu buhanga bw'ibyuma na diodone cyubahiro wari uyoboye ibiganiro muri studio ya karindwi washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe